gats do ritual i'm a ritualist. wait ẹdún jàre à ń sọ pé bàbá ńlá bàbá kan sọ yeyeye ni. iye iye iye ọ̀nà nànà. that's Seyi that's Seyi no vibe because na me no portable no street vibe. you are not real. i like you besi house we go go pull your frame. you now you dey insult mama tiwa. person wey Seyi dey copy Àṣàkẹ́. the woman na active woman you wan woman wan blow say go to my eh, bed eh, kee bẹ́ẹ̀dì yóò mọ studio ni. aláfin of your wife aláfin wey don die then say you say you sleep with her. no be say this year is my year every year na my year. you are the man of the year. Hmm. you know na dem be man of the year na me every year is my year. <laughs> ah ọmọ nàìjíríà sweet o i no go comot for dis nigeria. Eh, na so dem dey do if any artist blow dem go use package kill am dem say tọ dem wan use tọ kill me mi ò ní ṣe tọ ọdún kan tọ thirty days ti tó. Hmm. Welcome to the most engaging podcast in the whole wide world. We don't do this thing for three seasons. Now the fourth one. Now why I get the confidence to tell Una. We want to appreciate you for your support. We are really very grateful that every Monday you are here. We'll keep giving you premium content. Please keep supporting us. And ladies and gentlemen, it's a new season. It's a new beginning. We get correct people when they with us. Correct bets. <laughs> now that's time for our back. And you know what it is now? You play well. You win well. You do all right no need to talk too much. Let me delve straight into the introduction. And I'm going to start first because it's special with the firstborn of the Honest Bunch podcast. He's a man of enchanting physiognomy, many degrees and characters. Ladies and gentlemen, every time in the stand and in the talk as it is. in take be even if some people they talk say they're not happy but not lie he's <laughs> the salt ladies and gentlemen make some noise for <laughs> nedu official. welcome to season four it's gonna be bloody. it's gonna be bloody blood everywhere <laughs> ladies and gentlemen the Adachi Reichi, mm. the first daughter of the Honest Bunch podcast. the Mama! He's so quiet. I don't want to be loud this season. I just want to be gentle. <laughs> want to be gentle until the tea starts. Then you go see her. And ladies and gentlemen, um, the big auntie of Lagos. Baby girl, baby girl. Baby girl of Lagos. Hey. Gen Z Pro Max. <laughs> Make some noise for Dainty Girl. Y'all, I'm also gorgeous, just in case you didn't put that. So thank you. <laughs> yes. Yo, stop. Stop. Ladies and gentlemen, yours truly, husband material. Our guest today. <laughs> May I clear my throat? <clears throat> Our guest today na person will be say, you feel talk, say, see what you think of him. Now lie yo. Now who in believe saying B? be na him him be and not be just the belief in the show working ladies and gentlemen this young man has defied all the odds all the challenges they in do don break in do don create new record and I seen they like that now him be waiting plenty people They study mm. he's a man that is super talented super creative mm. he is very very much deeply entrenched in his roots And every time when you peel am like onions, you go see something different. I am talking of no other than Don Jazzy of the hmm. Hmm. street, mm. Dr. Z, Ika of Africa. Mm. Wala, wala, wala, wala. Mm. Ladies and gentlemen, Portable Omolalomi! Ika! Ika! Visa, visa. Zazu! zazu kò gbọ́ kankan wọ́n ti gẹ́tì mi lọ. adeglish africa kọfà kọfà. as you can see if you no get glory see my shop don fall phone is shop. you understand i believe in god my phone and soul confirm disappointment is a blessing. confirm confirm. you know so na me this me. yeah you dey here live. i no wear eyes i no wear shame. mama mm. na me dem want to see. Mm. na my voice dem want to hear. confirm this me see confirm. cloth wey i wear. confirm all to wey buy me cloth he later buy me trouser he buy me shoe confirm. buy me motor confirm. buy me house confirm. I use am feed family so alhamdulilah. like music business o ti lọ bẹẹ doctor say. hey I, I, let me introduce you myself. yeah go introduce yourself. I'm from name portable ọmọlálọmí ìka of Africa. period. kí ni ma fa go fa. Mm. Eh, international mm. musician. Okay. Uh, no be local. Okay. <laughs> I just feel like look at the trenches, they're bizarre. <laughs> nice one, nice one. Yeah, yeah, Portable. So before we enter, may I even ask you, eh, because me I do Yoruba for secondary school and I write them. This wahala way you dey talk, shey na wahala say road go open or na wahala say problem go dey. Yeah, yeah, sir. wàhálà wàhálà wà lówó wàhálà wà kọ́lé wàhálà wà ra mọ́tò ọmọ ọlọ́run wàhálà You don't understand? So, na prayer. Na prayer, confirm. Pariwo wala. Wahala, wahala. Who no go open road? Who wan see wahala? <laughs> so, so na... na problem born wahala. Ah. so even problem dey fear wahala. confam so na as people take interpret am. ìwọ pariwo wàhálà bí ó nílà. wàhálà wàhálà confam okay oh, yeah. so this one don dey very very clear now so e mean say people na as dem dey follow you dem go put ear for ground because the talk deep i wan ask you one question because the way we take answer this one you just go with amala amala mm. you everybody don know say you be musician mm. you understand if you see driver he must hold steering. Mm-hmm. So, if you man. see soldier, so he go hold gun. Identify myself. I wan ask you, you portable as you dey like this now. What Wetin you go see for person before you agree say this person a music artist like me? Somebody like you now, if somebody come say I be artist, what wetin you the reason before you go decide say okay I agree say this na person na artist. Na to prove yourself now. I no be to sing. So now to just sing. Sing bros but now you be the person wey come that time when you talk say. You know, I some believe people... in God with my phone hands up, and it is about my days a blessing. Zazu zehu, otuti zehu. Eh, before you, uh, you, you, do not, you understand, you know say you get one time when you been dey talk about music artist, you say some people they sing about girls, girls, girls, girls, girls. Uh, can't you praise God? Can't you talk reality <laughs> things? can't you talk reality things? I beg of you to help me. Oh. This is where they're going to give award now. now woman, woman, lead you. They know they give you we're going to praise God award again. Hmm. So, they advise me say God if you wan collect award for music industry praise God ah na so I dey praise God god abeg o who go help o i fear no pass poverty o marry the wrong person o you know understand. yes. that will no be music. na music na. person dey sing yoyo yobo yoyo yobo yoyo yoyo cut and join person cut and join dey see people whatsapp dey cut and join dey say. Um, this one, this one, cut. That. Music is business. Music is story. You have to tell your story no no oh. call and respond you don understand yes music na call and respond no be wetin you talk after na account dey na be confam so yeah, make e no be mo dey understand some people oh yeah, now i wan tell you boss music now you know music don scatter music no get pattern again why you talk so dem dey dem na person go say God, I need money oh! Ah, my baby oh, cool. Say that one. dáhùn náà? Inú relate. Inú relate. Inú relate. You dey beg God, you dey beg woman. So na the lyrics wey matter to <laughs> you. The lyrics you know dey. Come, you want to beg God, beg God for mm. music. Beg God. If you want to praise woman, praise, praise woman. woman. If you want to uh, sing about music. Uh, but what sing gospel music. You want to sing about Jaye? Sing Jaye. Let make we know say like see one drop album now. Mm. You go say like this one uh, all this kind of you get different kind of beat. okay. you don't know Ati àtijọ́ ṣàkóṣàkó gba tó jẹ́ ọmọ piano. Confirm. confam. nàìjíríà ṣàkóṣàkó you go comot fàágùn. Mm-hmm. you know understand. Mm-hmm. ṣàkóṣàkó can thief. Mm-hmm. ṣàkóṣàkó got talent. Mm-hmm. we are talking about street. Mm-hmm. street got talent. Mm-hmm. na street go mix am cut am mm-hmm. join am. Mm. na street go say ah mo i love watching this guy do i wan do pass him. Mm-hmm. that street we mm. got talent we've done that one so àti Joshua, ṣàkóṣàkó ká tó máa jẹ́ piano. mm. even we see the singer na amapiano yes. but now boo. if inside your album if na love music be first song mo knows in na love music yes. if na praise mo you wan praise God second so, yes. mo no if dem dey join now. we no know. so no. dem go join love join praise God join hustle inside mm, one song. they dey do fake life inside music can't do fake life inside life some people they no dey post their reality. Hmm. Talk like say sing about reality. You where you de they post you don't take where you post inside your page. You don't post about your reality now. The last six months. I want to think about reality. You will be saying nah, fake life won't kill you. But portable, you know say that they talk say fake it till you make it. Bro, if you fake it, you make it. If you can't make it, another I want to remake it. Hmm. Oh. <laughs> you know they remake them. Hmm. Fake it to make it abi mm -hmm. till you make it mm. bros if you can't make it how you wan take bros you rip me today you go rip me tomorrow hmm, nta kọmẹdìá nna ẹ then wine jesus <laughs> no nobody wants to go rip me. Uh, so you don't learn Ta. from that one. if you fake it you make it bros you have the gats to remake it so reality you are talking about legit money you are talking about scammer you don't know. okay. Mm. Me and my dawo dawo, if you, if, if you get money, spray for transship. They go call you, ah, usually, it's come pack your money. Because they know, say, na music money I dey spray, na I make them, they follow me, na grace money. If I spray like this, if na only thousand. you carry, put them for your pocket. If You if you see person go give money. I don't give, person don't come meet me, na did you? He say, yeah, boss, I no get money. I don't go do my laptop. I give him. I get, that time I just come back from show. I give him am $50, na dollar I give him semin just <laughs> manage am after six months boss i dey see the fifty dollar for him back phone i come say why he say ah, the money wey he give me na blessing. ah do you think do you think uh, wow. do you Mad. think that the yes. that the love wey dem dey show you for street do you think is real love. na real or. na real you no understand make i laugh where i start from <laughs> where i start from uh, that time wey i dey waka for leg i mm. never get motor dem dey mm. call me star mm. i get motor dem dey call me star. Mm meanwhile i get motor i go come park my motor inside my compound i go come use leg waka dey go call me star the time wey i throway money dey go call me i no throway money dey go call me this the real love. so you think that uh, why i want to ask you this question right you know say you don get if you wan live for this island lagos island like this. i dey dey island no be island we dey do work up no be island we dey gbọ́ money money sabi sabi all those girls no be island. no be others aparte who dey collect. no i i not uh, ah, say but you know. you go marry for trenches. possible come to die for island but we make a guy, my wife come island make a collect am. possible possible. make dem collect am use fake life collect They dem go say dem go carry and see jesus now now say jesus never die. na be say na be say you no trust your wife why they go collect your wife. i love my woman you no understand. which one of them. you know why i you know why i dey my woman i dey pack i package my woman like that. if i bring my woman come to um, island now i never stand that. You dey whine come if you never be anything no do am but you know come if i carry my wife come land, i know say that time nothing my wife go want wey come dem dey fake hmm. They can spot. Oh yeah, now where I dey trenches, sef trenches they wan so pursue my wife. Comot so so you believe that dem go fit collect your wife from nobody you? Nobody collect my wife. Uh-huh. You don't understand. Now but why I dey ask you? I wan make my wife believe in me. My wife knows say I be a real human being. I don't fake it. I wan ask well, you something. Well, for some people, you you you they snap out. say now you get am. You no put your frame. Hmm. Now I go dey fake am for my wife front. Na so my wife go go fake am too. If you fake it for your wife front, they go fake your wife too. You know what I'm saying? Hmm. You are not real. You say your woman, they knock your woman. Your woman, the woman don't know say na fake life you be. You, know say woman go know you. Of course they Okay, know now make I dey fake am for my wife front. Your wife wey see. Even if I change if I get all my property, my wife know. You know properties where I get. You know all the kind different house. We don't buy many many house. We no talk say we buy. We Rolls for inside Lekki sef we get land. Mm. We get house wey we dey do. You know that I go soon do am finish. Na that one I go bring my wife. House wey be say na me do am. Mm. Na me package am. Mm. No be say dem go talk say after six months you never pay money finish. Elewe do that. <laughs> When you go go Lekki o, person house you go go put your frame. you pay your frame for person house. Person wey pay like say dem put frame. The day wey dem go come pursue me, my wife go come say see na so uh, my wife dem my wife don chop life na so na to pack comot for my house put go another <laughs> man house big mansion now because my your husband say so you you don you never make am you say you make it. Hmm. So, so wait, you so talk- you have to real make woman come real to you. You know that if you no real, woman go fake you. You dey fake woman, woman too go fake you. Hmm. When you dey answer question earlier, you talk about oh, when when isn't they ask you, talk about me uh, from. They can come lucky, dey shout. Yeah, which I lucky, talakadi. Mm-hmm. Talaka na people wey poor. Omota na people wey dey do anyhow. Rich people dey. Eh, na so everybody too dey. For churches too, rich men dey. Talaka dey. Talaka dey. So nowhere dey no dey. No difference. Na how you take carry yourself. Eh, eh say, so me wey be say I dey churches, dem eh, dey use money call me millions for for Lekki. Ẹ eh, where dem dey see me every day, dem no go use money call me again. Mm. Mm people be that now. You know understand? For lucky yet. they use money call me before I go enter one mansion, a million. Hmm. Hmm. Million plus. My hmm. account they work out for the road. They go say, if I want you, so if you come come see me, come do Odogu bar for trenches. <laughs> Ah, ah, ah. <laughs> that one are free. If you, before you see me sef, na barak. You go bokadi bokadi before you see. <laughs> you know suppose yes na. Mm. The lion don't fear to walk alone. Mm. And then, then uh, lion inside inside lion mouth you go see money. So I did I'm a babu. I live at the zoo. Mm. Zazu. <laughs> No, I don't fake it. Confirm. Na real. So now I make it. Confirm. So now I make me the make them. Now every day we dey Yeah, a lot debit to oh, a lot and debit. Hmm. Now me they collect a lot. Now me they collect debit. Hmm. as i dey collect a lot, here i dey collect debit gbangbu gbangbu gbang so i know as e debit. somebody talk say yeah, yeah. somebody talk say dem know where zazu start from mm-hmm. and. nobody say, know boss and say Zazu. Now only God do. Oh. Okay, now even as God know where it start from, Jenson. Even come. person wey burn himself gone dey. <coughs> they say you did very ungrateful my to those who carry my you. my father will burn me he tell me say alhamdulilah say i burn you. Mm. <laughs> he say my friends will be say they don't. they no wan sit Relate down with, with me. me now they want to be with me. wow. Mm yeah so alhamdulillah some people say uh-huh. those wey carry you reach where you dey those wey help you from growing up say you no dey grateful to them pé ìwọ o wa ungrateful o wa ungrateful. àwọn tí wọ́n gbá ẹ̀ lọ́wọ́ sókè if they carry you reach up if your matter come wide hmm. wey be say they see say you be ojaja of mm. opobo mm. set our don jasi you know say don jasi jasi hmm. they no wan make you jasi. Hmm. Hmm so the help wey dem dey help you from beginning sef. Eh? àwọn file ìlọwọ Okay, now dem wan drop you na dem go say ah this boy òun ló ń rí nísìn òun ló ń ṣe kí nísìn help you help you pé if they don chop your money chop your life don bend ah you sọ park well na this one ọmọ yẹn ló tún rí nísìn leader hmm. wọn kẹ mọgá mi na this one dey rí jàre because of percentage mi dùn mọ but something come dey eh, enter me dey pain me o oh. na people come help me say say yeah, they need my help they come meet me say they be artist some na uh, dj. Uh, help me before you know go help them. They go see on their promotion before you know they go turn themselves to me. middleman o. Hmm. Hmm. now then go the you wey they come say ah promote me later later you no go come say promote you dey come for help now you're going to bring people who need my help. Hmm. You come turn middleman They collect money from dem you now don become office for dem. Eh, now me post you, Now me post you, Now me tag you, Where they see you, they look for me, Where they won't help me you they collect money. Mm. Mm. na wetin dem wan use kill us mm. now okay now artists. Now only artists blow Now im name blow Now im song blow now you wan go boutique you buy cloth for like ten people inside show money mm. na im pay for lolo you go think say na dem dey help them. mm. na the artist if you don't help yourself they no go help you mm. dem hmm. go only need your help boss. you know they say that they are scared of. Like, me go- boss if olamide help me oh. Mm. You know why I talk say Olamide help me? As Olamide carry platform down, make them too carry platform down, Egbeni. <laughs> they no gree help. Who go help you, no go stress you. Now only Bado yes. help me, oh. Bros, no be today. So, so, so, so, so, no tap, um, no tap my glory. Help me, reality. Mm, so, so now, now, mm. now, Bado, Bado help. Yes, now uh, Uncle Wagiri is my promoter. He's my oh, boss. International promoter. You know why I call him my helper? Yes. Mm. Kubagiri carry me like im son did they advise me Now im tell me how industry dey tell me say you don't tey wey im dey but only one person wey e tell me say make i no ever deal with for my life say the day where i go deal with am i go ever i go get problem I am be that Ijoba Danko hmm. yes but me i can't imagine say whether e dey spoil am i know say make the man get point you say you go get problem with this man but don't ever wait don't ever mingle with him Kobagiri no dey collect my money o. Hmm. Kobagiri is my helper. Na in first go dey say omo dis boy na dey hot to collect wetin you go collect no artist go japa. Me I go dey hear. Hmm. Then na some I dey hear say omo all those boys dey go japa dey go soon. Normal normal na human being dey spoil human being. Yes yes yes. But inside human being person still dey. True. Yes. Hmm. So as me I dey hear then the man love me well well as e dey cap me me i come imagine say make i run for the man ehn na like olamide badoo now You know they do na no go to see our chat na no go to see so say us wey we post Now once well if they see say you are my helper they go spoil They go wan They feel use me get you They feel use you get me mm. no they use the say <laughs> so i can't tell kobagiri say boss i did lawyer. you are my boss forever that time wey me i come link up with idoba danko When you suppose carry me go meet Kobagidi say, yes. ah, settle with your boy. Then no be say me and Kobagidi get problem. Now me and those manager. Mm. Yes. Okay. Then, and that DJ get problem. Yes, okay. yes, yes. Normal, normal, we come from changes. Mm. Mm. We, on our way to success land. Normal, normal, I carry on our car. Mm. If na another person, go drop on her. Mm-hmm. Okoli tell me say we no go make any no go gree make those two guys follow me enter where I go do day. Say we won't record. I say why? He say do. No, they record for, mm-hmm. she's a private man and say, thank God. Even when I want to see Badu self, <laughs> I'm a man of God, mm-hmm. make I see Badu, I say, me, they wait. Na Kubagiri Kai, we go meet Kubagiri from Kubagiri, Kubagiri Kai, was go there. You know, no. Oh, yeah, as I record finish, I go meet them, I say, my people. I suppose they Mona they go to, back to Nshiso, but more day I go pay them for Lolo. We day. We they chew together. Some people tell me say make I pursue them. I say no, I dey use my money build them. Based on say Kobagiri don know that those boys. You don't understand? Mm. Na me know these boys. Na me na me carry them enter industry as DJ and manager. Mm. Me nothing concern me. That time Omoro no get answer. Mm. Omoro no get account. Mm. Any money na the answer. Mm. If I want to do giveaway online, you say if fit say send 200, send 150, send 300, send the fees cut and cut and cut and cut and. Mm. Me I don't do oh. go. And eh, now, if I want go boutique, I say they go, I go tell Kubagiri say, yeah, boss, I want, I want reach boutique. You go say, yeah, go now. Before you know, we go pack plenty things, come. Kubagiri go say, this, ah, your money go finish. This no artist, they live life. Wow. You have to buy house, buy many things. Soldier too go buy. Um, hey. Um, DJ go buy, everything go buy. But I can't imagine, say, now this Kubagiri they carry me, go buy clothes. Go buy clothes for me. But these boys, they no go ever talk, say, they don't make can once. Hmm. As me, why you gonna tell me say make I fashi them? Me, I can't imagine say whether the man won't enter me too much. Them they can't enter me say more they go back. Trenches. I know they don't say trenches, so more they go agege. The more they go agege for as we reach agege, now me I drop them for agege, me I go songo. Mm. You understand? Mm. I hmm. know where they come from. Mm. Mm. So even with everything when happen. So as them, they come scatter me and the man. You know, say that them, they, nothing go tell me. If you call me now, my, man, my, my manager go, no, anyhow, it be. Except I won't call you myself. Now, my manager will reply. So I don't give to anybody. So they can't they give the man space. Now we go from there, now we jam, we will Ikeja, now we jam, Ijoba Danku, now that one turn their brain. Now I can hold mm. those boys. If you can't go show finish, they will collect show, do everything. They go, they go club for my back. They, that Ijoba Danku, they carry them go club. Now there, enter them. <sighs> so me, I no access to go meet Kogwagiri. Again. Me, the boys we I fight for, they don't dey if say they don dey cut five hundred, one million inside my show. Ah, na they go pay three point five. They go say ah, na one point five they pay o. Oh, ah, Omoro need money, make dem lebe. <laughs> they go still collect money. It's either that two, oh yeah na, they e fit if it be sure na two million they collect, they go say now one point five. I go still give them five hundred, make the share you don't am. you don't badanku. They borrow me One million you dey use am collect one point two. na me go collect the lawlaw wen you go sleep the ashana wey go shop na me go food wey go eh you go see collect you go yes if you borrow me five hundred go use am collect six hundred if you borrow me five hundred go use am collect six hundred but na go shop the money finish. o ma fún one million na from one that one million wey yes you go pay one point two then from that one million wey you borrow me. make una see wetin i see dey artist na dem dey finish artist career now. dem go finish i go carry another one again the money wey we dey see dem no go our family sef never shop. You don't understand? I go buy cloth for them, do everything for them. This lolo, this lolo wey we they, you know, na me dey pay everything. You borrow me money, you gather shop them. I know owe you money now. They go inside, you know, say na the house our money go first drop. Yeah, so they gonna cut am. Meanwhile, they chop inside the money wey dem borrow. Go, so na here I come, as I get sense, I open account. You gonna get one, one girl. One of my, my girlfriend. Before I know, me and the girl dey dey. Na I gonna marry say Akoyere pin. Now gonna tell me say you no go go buy land, you no go hmm. get house. Mm. Now gonna say eh, woman they tell me say they I get this money. Okay. I can spray two million, three million a day. They carry me go all their good locations, but they no they no show me their wife. They no get family. Hmm. Ah. You know understand? Mm. I don't hmm. know their wife. I don't know their family. Mm. I only know them. Mm. Mm. They only come with business. Mm. Then they will collect their share. But anytime I'm broke, I'll tell them, hello, can I see money? I'm broke too. Why are you broke? Why are you broke? Monday to Sunday, you know, I feed you. <clears throat> then I don't give you. Remember, I, I send you 300, 500, Mike, 1 million. You, you, don't understand. Mm. I give you 500, 1 million. I can't take broke. Sure. Your guy, they feed you Monday to Sunday, you broke. Then your guy still pays money for your house. Mm. then wọ́n call ń kọ́lé pamọ́ so I can't pursue them that's why I dey alone the lion don fear to work alone mm. that's why I work alone so I can't go create label. Portable wait may I ask you before we talk about Zenation eh this manager and DJ Now, people where you don't know before. Oh yeah, make I no lie for you these people na I get people wey be say we also from me I'm a street boy mm. I know them. So you, you don know, them before. Where we say That dj spirit i swear to god who made me Now him for na him suppose blow before mm. dat dj chicken blow chicken. Mm. dat one a village boy so no no no no no Now reality they talk about mm. that this story where they talk now six years back dj spirit then then we small doctor na then mm. be agege people i do jingle i go give him. he come play for our area now i say spirit take jingle jingle make you play and you go blow I said, dem say make i go down as i they go down the stage they go down Hmm. wow. as i they go down the stage they go down because uh, na game get now hmm. you don't understand mm-hmm. akoi fans mm-hmm. and uh, we we don't use money by level we don't use money buy ground. I fit see boys like this. my I fit get one million for house I dey I will go withdraw five hundred They spray. Mm. Mm. Mm. Because I use my money build relationship. With people. Mm. Yeah, the day we will go start. Yeah, you na. get people for your corner. For your corner. Yeah, na. This, I can't give am that this is waiting. Get out Jerry. Eh? That is the spirit. Oh. I no talk. One of my boy come meet me say, yeah, I beg now. As I dey do jingle, me I fit do jingle for DJs. Like we na jingle They say two five three thousand four thousand ah. <laughs> naira o <laughs> Now we dey do jingle five thousand We dem wan do song o we go do am thirty thousand that back in the day so you know that time we do fifty a day you know how much wey e be that time dey shop na so dey we dey sleep i go dey sweat na that make me say inside heat na we dey blow <laughs> so as i dey do jingle, na him one of my boy dj ozone ọmọọmọlẹ sango yan logun na him pay me say boss e get one guy do jingle for am he say me do jingle for am i say who he say dj shikin Then I say, okay, no problem. As I do jingle for the DJ Shaking, that one go give him. I go hear the jingle later, later, later. Later, later, DJ Shaking come meet me. He dey speak language. He gonna say, ah, ọmọ ìyá mi, o sì àjọ, o sì àgbà I Àwọn DJ Spirit um, ní Agége, wọn help mi, wọ́n ní mò ń ṣèdè. Wọn ò jẹ́ kí n join ní DJ association. Wọ́n ní àwọn ah, ò jẹ́ kó join DJ association. Then me, any ṣọṣọṣọ wey come tell me, me I go use am sing ni. <laughs> Na i come carry am enter studio Real free life. i no collect money for yand o <laughs> i come say ẹ wá wo dj chicken kúkúrú ku ọmọ kò lẹkọọ ń ṣèdè lẹnu ń gbówó lọ ọmọ ológo ṣọṣọrọ e hmm. that time na car wash dey do e dey go borrow lapini i come go i still do jingle for am person wey dey go borrow lapi come meet me say na dj bi i go say ẹ wá wo àparò dj tí o lápì ẹ lẹ ẹ mi do jingle. <laughs> àtìsí wọn rí ìjèjì kí ìyàwó ti dóyàwó ẹ jàmí mi that time mi i'm a cruise man. Mm. yeah cruise na cruise this is reality inside reality na <laughs> yeah this is so that time the boy blow as he blow hey o come i come imagine say he don blow pass all of them yeah. because he sabi use am. Hmm. later later he come meet me say baba do again i dey mm. do i dey do before you know e turn out to carnival music. You see, àwọn fans rẹ ni wọ́n sì aláìkí rẹ wọ́n ní kí wá play i no know say normal normal if you collect dj money i no know say you collect you collect um, list like fifty names then i go say ẹ eh, ọmọ ìyá mi i go help am sing am. Hmm. so one day na some people come say ah you you jingle tó máa bá a ṣe fún ṣíkì yẹn èlò ló máa gbà ah so you dey cash out. <laughs> Hey! Ah, na benji dey beg for yiku you go carry paper come o amaki sati amaki amoni amaki waliu amaki wogun àti oji àti pablo all those yahoo boys na say ẹn eh, i say me too i come down i say no problem na him shake tell me say after one month wey i do jingle for am na him call me i no pick sef na my girlfriend pick go say ẹn eh, ọmọ ẹm sì á máa bọ̀ kò máa gbé sójú rẹ bẹ̀ ọ́ kò máa gbé pòlúsà rẹ bọ̀ ẹ máa bọ̀ mo sì á ti gba àpàtẹ apartment ní àgbàdo so àmàwà <laughs> mo ní oh, wà wá jẹ turkey mo ní wọ chicken onígi wá jẹ turkey rí òpè so mo pé jìnnà use my jingle blow now people dey look for me they dey give you money they dey give you my money make you call me e dey call fake. Hmm. as i come go say me dey knack am so anywhere wey dey see chicken me dey knack am so that time they dey beat am. Hmm. nowhere for lagos state ogun state so e come go build one girl na girl That girl come meet me say abeg o oh, i want to be like you i say you cannot be like me i'm myself mm. so the guy the girl love my song so the girl the na me pose the girl oh, where she kiss yam o oh. i say go meet anybody wey wey say ah do jingle for me say ah no worry you go carry the girl the girl go do jingle like me. Oh. They will carry the girl go show, you go cover head, the girl go perform like me. Uh-uh. Eh? Oh. She was impersonating you. Yes. That's so crazy. go as we go pursue am, we pursue am go village later later when we come go village you know i come dey promote some motion boys ijoro boys um, those were djs i come dey promote them dj jamzi all those dj west i dey promote them that mm. time Ah, were dj come come meet me he go message those ones those ones dey beg am that time say they wan learn work for yard. hand he no gree as he blow he go message you shekiri go say mi ò lọ́gàá i go say ah go meet dem dj ri make dem teach you work ṣe ǹlọ́gàá ǹsọ àwọn dj bado ah oh mọdé jìbàdàn ẹn lọgà ẹn sàlọgà ẹn sàkọṣẹ ń bí so that day, go wey me i do for am you don give am level well well mm. so anybody wey wan see me chicken go carry another people go na wetin big problem be that mm. later later come meet me say abeg o miami then i come see say the guy na for my body he go make am mm. if you no call my name a day you no go make am. Mm. if you dey do live video wey you no call my name you no go make am you don go meet babalawo wey dey tell am say maa pe Ògo ni. You don't understand? Mm. For if you enter. <laughs> you know that man? Nah, true. Okay, now. So, uh, uh, portable, eh? God help us. So, uh, people will help. Now, then, when they block us. Mm. Mm. No, but portable, you, like, you don't talk, you be glory. It is very clear, say, no matter what anybody but try if you, you, if, you, if me and you jam, na grace. Mm-hmm. If me and you jam, na mercy. Eh. If na fight, if na anything, if na play, eh. you go blow. So but grace, grace day, disgrace day. Uh, grace day, disgrace eh, day. Mm. See, you got one question I want to ask. Uh, a couple of days ago, you been they mention people where be say they they don't make impact for your life. And you mm. don't you collect from them. You mention Badu, you nah. mention Whiskey, uh, you eh. say Mama Jam Jam Gumbo Card. Ah, mm. mention some of these people. Mm. Now I want to ask you, Portable, eh? you, your experience. You don't meet people. I tell you something. Mm. Nobody will never help me. Mm. Everybody don't help me. inside nine um hundred people, hundred percent you no hear. Hmm. inside hundred percent na only five percent people no like us. Mm. Mm. only five people no like us ninety-five people they love us mm. reality mm. that five people, in three na because of say dem no see shop inside our sweat now im make them. if we give them small they go join ninety-five mm-hmm. They go remain two once tí ìfi shop go join only one person tí ó gbà ló máa lọ. Mm. that is agent of devil. Mm. Okay. so wọ́n máa fi ṣe sacrifice ni. so Portable you know earlier when you were talking you said something about that you stand alone and you buy um, fan love with money. it's not about no. No, like, no no no it's okay, not I don't buy I don't okay, buy fan buying. love with money oh, okay, no ah, àwọn máa ń sàn ọkọ̀ lọ́n tẹ́wọ́ ni. okay yeah you share you no, share money to them. no you just dey like say you go church ni. Mm -hmm ah say you go church no go taro oh, yeah, oh yeah. you dey show them love as i make am i say mama you say oya o i hear a lot. five million ah five million how much is five hundred k wey i wan spray back. Mm. Mm. i won't give people wey no get. Mm. mm. okay so what i want to point out from there right yeah, now nah. what i want to point out so, from there. Um, sadaka ni. sadaka oh, Yeah, sadaka ni ọlọrun agba mm. what i want to point out from there right now but i notice that sometimes online the things where they see sometimes i they fear for you because that movement where they do alone, you they have like some people they watch you, they want to attack you left, mm-hmm. right. I saw mm-hmm. one video online but alone, recently that they were attacking your car, but you were alone. Don't you think you need to get, get security some, guards or yeah. like I know say you be mm. lying, my you lion they move you don't understand. alone, but you need protection. Even security, we won't guide me. You e fall for my glory. mm. <sighs> Now only hmm. God. Um, only God can guide you. Now god be my umbrella see i dey use security only if i have show now if i wan go do she. Now i wan go follow my I wan go my wife house security go follow me <laughs> go enter my bedroom no go dey eh, no they go there for car they go there outside They go dey outside dey wait but wait eh so agami eh, me. make i tell you something mm. normal normal mm. i dey use security o oh. mm. you know understand mm. but i'm a free woman being. Mm. course. But, mm. me, I no, I no be anonymous. I no be Pablo. I no be Aka. I no be <laughs> Reaper. Well, legit money. I no, na, legit money. Ah, wait go sign me with the same jí kowo nínú alo security. Èèyàn ìbéèyàn tó jówó ló máa tó you you wey don shift person money. You no go use security. Now those only dey use security pass now. Hmm. Now then, now then, dem na dem dey security pass now because you know how much you get we don't go pack security put for body okay. yeah. meanwhile don't blow past yourself gan you know, no know say security go collect money. <laughs> but we your friend dey eh, say you guys go follow you know, you no go pay security. when you go buy clothes? Why? Why that o. but eh, we your fans we your fans we they fear for you now. Mm-hmm. we they eh, fear for you that's the issue. una dey pray for me. well we they pray for you. you know no understand waiting me i want na be say make una dey pray for me. Messiah okay. me. You know say uh, I not eh, be ordinary human being again. You know understand? Mm, you know say they don't do me bad. They don't do me bad, but I can't believe in God. See, me I know I know I, I only fear God. Don't fear. That's the pr- that's fear mm. God. Why can't you fear God first? Mm. Okay. Why they fear people? If they mm. kill me, I go wake up again. If if that date never you get it with God right. Mm. So you you know, you know understand? Major Slim OG before IG. <laughs> I too like this guy. okay, you know say na uh, na as I vocal. you know, hey, hey, eh, eh, oh, how they take key? They talk say oh, Jesus they come back. Never. Jesus no go ever come back again. Na Zazu be this. After Jesus, who don't get glory? After I not be Jesus, Muhammad. Mm-hmm. After Jesus, who don't get glory? It's like this. Forget say musician. Oh yeah, I'm not okay. I'm not a musician. And mm. real, real, let's talk about reality. You're Forget right. the music. You are right. Your reality blow me. If I piss, they go post time. If I shit, they go uh, post time. True now. Oh, as we dey like this, the whole world go know except nobody post. If mm. you no post your, if you no cast yourself, they no go cast you. Mm. mm. Idamadubo. No, that, you don't that? understand. The, mm-hmm. the back that time, Idamadubo. Mm-hmm. Now is now Olowo Adugbo. Olowo Adugbo. Mm. Chief mm. Amududu. So, you know why they, they call me Idamadubo? Now we they do show for area. Mm. anytime we do show like this na so wahala go because fans plenty na him dey call me idama adugbo now i'm an olowo adugbo. zazu e get one guy wey tell me something artist no uh, i no go make me me daruko i will not mention his name okay. he say plenty artists dey avoid to work with uh. you ah. because of pé tábà ti ní any issue báyìí any small okay, oh, issue say you go come online say you go come. some artists dey wey be say you go feature them you no go blow na dem go use you blow. Mm. bro let's share platform where show me distributor. Mm. they no hmm. wan drop their um, platform ni they no wan share their platform with anybody. Mm. you don understand. so na reason why okay. you no dey work with them and na why you dey dey difficult to know from them. you know say me i'm a reality human being mm-hmm. you fuck me about fuck your period. because they say so small forget if you are real come to me let's make una una don hear say me and olamide bado get problem. never uh-huh. real recognize israel. Mm. no be lie. congratulate international promoter no i go show you our chat we no get problem. because e see eh hey, but wait wait mm-hmm. you dey carry me go here portable microphone microphone. okay ah me no my, you know even my voice loud you go i get <laughs> i get echo. your voice get echo. no but see when they talk. Eh? they say smart thing smart thing wey you go make everybody settle and amicably you don carry phone you don go online you don go lie. you don dey call them out. god say use your mouth talk wetin you want fight for yourself you hear say person wan kill you now come say ah dem wan kill me. <laughs> <laughs> the person who kill say we go dey fear say ah see person wey wan kill if i kill am dem go know say na me kill am o. you go come kill your boss là no understand fi ẹnu ara ẹgbàá rẹ lẹ. Hmm. but guess what something wey see I'm not gonna like give you No man, no man. if you then no man. me akoya action. Oh. portable dey people i don fear my this this people where they talk say where they talk say portable dey this people they talk say portable dey come outside come cast them for social media as portable dey talk be bad people. portable It says they talk e never oh, get issue with olamide before e never get issue with olamide before I want which means olamide na clear guy. wait me. person don't tell me say go give me that time he say how far na make i paste you seven million na make me and you talk say we fight online no say me and no dey do that one o eh, eh. no una dey do fighting fighting my own na reality o. wait portable this person na artist. na artist na. Mm. Oh. he dey do music oh. yes. so he say make two of una pre ten d like say una fight he go give you hmm. seven million. you no be the one wey dey break hmm. your glass wey dey dey call him name sha. Yes, mm. no be he say you know understand mm. many many people plenty. Mm. so but wait this person wey tell you eh, if we talk for here à ń sọ fún nílé à ń sọ hmm. we they tell anybody come Dey say winch winch winch winch winch. Now they dey go winch. Shey na you be winch? Why you come answer? Mm. <laughs> Facts. Mm. Another angle. They dey call winch winch winch. Are you a winches? Why do you answer? Are you a winches? <laughs> so, now, um, if we talk anybody wey jam na stone gbi. Mm. Even my music na fire. Mm. Mm. Me and nothing concern me. We we dey change beat. We dey change talk no be one style no be one style inside uh-huh. one album they they do one style <laughs> even person where they copy im style don't later change pattern. Ah! but i want to talk something i, want to you see I should talk about music artists Wait you say you e get artists Wait talk say they go give you. baba you don't talk say if you wan know say person sabi music then you blow eh? come change shoes. you see no be all those kind wait, of yo yo if, yo so so yeah, which yeah, means yeah, oh hey mama mama mama mama. kayi kayi okay now you go you go dey dance only beat They can't come comot the beat you call say man. person wey sing yoyoyo make you do a a cappella acapella acapella yoyoyo. zazu zazu zazu Yo yo yo yo yo sing na make dey hear wetin you talk Now producer wide down for you. Mm. Mm. How many wait, people wait, you consider as real wait, artists for Nigeria? Wait. Mm. Michael Johnson, Ologo to me. I want to sing. This you is a cappella. Michael Johnson, Ologo to me. Mm-hmm. I'm a sinner, to the born again, even 24 hours, no fire again. Oh, Michael now. Johnson, Ologo to Yo, papu, mm. dugu, dugu, dugu, dugu, dugu, dugu, so wait. what online, you talk to? day online, 24 hours, I'm addicted to online. Now freestyle be this. Eh? Orí yà mí ẹlẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tí ó kọ àǹkọ ìlọgbọn jọgbọ ewé ló ń bo àṣírí ẹ̀kọ́ ènìyàn láṣọ ènìyàn olùwà gímì já sí mi ò nífẹ̀ẹ́ ga sí o kò sí gbéraga nínú ògo wíwó lẹ́nu àwo máa ń wò àjẹ hmm. wíwó lẹ́nu àwo máa ń wò àwo dúdú kọ́ ni mo ṣe o àwo funfun ni mo ṣe o àwo ṣẹ̀ṣẹ̀ o wíwo lẹ́nu àwo máa ń wò. portable you know why i say my guy no get glory reach you. you don die now if you wake up. <laughs> Because my dancing girl, I'm alive, I'm grateful. I want to ask you something. woman woman Alive, You don't you get glory past Michael Jackson. Nothing we get, you don't die. Mm. Na story now. Mm. Now, mm. now we get alive, go feel young. I want to ask you one question. Portable woman, I want to ask you one question. You're a very, okay. you're, see, you're a very good artist. Mm. From here, so they no gree help me, they no gree support me. That's why they saw the way and they find me, they sign me you you dey record label now you dey find signing. Eh, after signing na signing. Hmm. make all those big big endorsements. make dem dey sign me. you abandon your own label go join them. you dey whine jesus dem dey uh-uh. share am see i get three name i get doctor zenation zenation na him be record label zazu na name. Eh. i feel use am sign another contract portable. then portable too na name and ah, now that one is music. so i eh, wisdom i dey wisdom <laughs> me and those uh, big big people empire bikina man pe one all those people yeah wey dey yiwo see me i never sell me i never sell all those money me they buy me too me i never sell my career i never sell my picture i never sell my face i never i never i never me ti yin o my account ti dey dis virgin o and then till they never oh, my account still dey bell o oh. they never dey use you know that my my music career na reality money i see dey shop and all those ah. distributor money dey where e dey èmi ò tí ń o oh. hmm. they dey tell me say they go give me so so money i never collect o me and them mi tí ń o and my, account na virgin o and <laughs> hmm. my platform my platform na still virgin some people don sell their picture sell their face. Hmm. And now uh, they don't collect 10 years money. Mm. Mm. I want to ask you. Yeah, uh, now. you be, yeah, I, I, me As, as, as far as I'm concerned, you now one great, crazy act, act, act, artist. <laughs> when yeah. you say only you one the you be one man mopo. But because I, I love you, myself. You don't love yourself. Now, mm. for you? <laughs> Okay, I, you don't tell why I know you. Now, see you be this. Mm. Ah, you know that if you don't love yourself, you don't come out here. Who you think say, who you consider proper artist for Nigeria for music industry? Mm. Be this because sometimes I see your video where you go talk say ah, man, I do Baba, you know what I want advice. Mm. You know why Olamide be Baba? Mm. mm. You know why Don Jazzy be Baba? Mm. Don Jazzy they help a lot of people. Don Jazzy we go carry person wey mama dey sell pepper. Come carry her go Lekki package her. Come dey fresh. Wey be say you ti ṣojú fún wèrè don ti ṣapá fún afán ìbèlò ìbúkú. They don carry her eh you wey dey wey dey help you we wey we dey help ourselves. Mm. Mm. Can't compare. Mm. You don't understand? Mm. You wey be say dem dey buy food for you buy cloth for you ni. Mm. True. Those people dey help na so Olamide. That's why I call myself street Don Jazzy. Mm. Mm. Don Jazzy come on. Oga mi I go collect show five million, four million, three million, six million. We go collect endorsement ten million, twenty million, thirty million. You no understand? Now inside there we the feed like now one person they work, na hundred people they shop. Mm. You know understand? Now inside my this thing, na there fans go collect it as I come, everything e dey you e know they again. This me reality, this real me. I believe mm. in God. My phone, they won't collect my phone. My two phone They my hand. Mm. They no hmm. collect them. No, no, no, no, no. This is my shop. Except Portable way. Eh? You mentioned Don Jazzy and people when be say Don Jazzy they work with. You don't see, work see, with plenty people. Wait, wait. Since when you don't hear Don Jazzy, <laughs> you go to hear Don Jazzy. Mm. You know say Don Jazzy. Mm-hmm. Since when they hear Olamide, see. Don uh, Jazzy come do show talk about you. They help. Mm. Hey you. Mm. Davido. Don Jazzy yeah, come do show. Davido too they help. Hear wetin. You know how many artists wey Davido too don't blow. No, ah, mm, no, no. Eh no. Mm. But I beg, Now one person me I want me me una help us beg. Who would that? you don't tey who be that we the help churches. who be that me baba baba don forget churches. Now wizkid mm. abeg make dey help us beg that if we offend wizkid make you forgive us you know understand You know they look our face again mm. but me, baba help me because baba don't book out for me Mm, for again, mm-hmm. they feel rip me oh, after six days. Now I see and collect you, display you yeah. stage. You. Oh. I thought you picked it up. I know na Poco, Agbao, Shao Shao. So, yeah. <laughs> so I no na You have made a year, Oga mi. As you comment, you give me six. You give me six. <laughs> Inside. No, nísàlẹ̀ gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ wí bàbá tó wé wíṣkì bàbá ńlá bàbá ládà kan ńlá ó fún mi mẹ́fà. So as one go the video side, Bami Bami give me thirty. He come eh. tell me for their face say no give Poco. me i know wan hear say poko rip you again Now in poko you know say now omo igbo na him tell me say him na i want go club o nothing dey pocket na him comot ten hundred dollar ten Now i give poko mm. i give kobagidi five he's my boss mm. i give my manager two i give oh, um, i give uh, dj two i give soldier one he remain ten Chai. wife the house i go chill mm. Mm? i go bisa. So that's me. If you if you no shop for your body, you no go make am. Mm, Wisdom. Portable, see what I the want gas talk. shop, bro. The portable, gas shop. The gas portable, shop. Eh, see what I want talk. Street don jazzy. But you know, say as human being. I mean, whiskey, the way they give out for showing now. Baba eh. gan say yeah yeah yeah ni. <laughs> Wait, I dúró jàre, à ń sọ pé bàbá ńlá give kí bàbá fún wa ní fúnṣọ́rìn. Mm. Baba, Baba, ti Baba Fuji. Baba, ò Fuji fújì Yes now, na Whiskey song me I dey hear. Whiskey album na me I dey use write music. I want your body sleeping in my bed. Ẹ kó jà ẹ ìgbà náà sọ yẹn àwọn Fuji kan tí ò já. Iye iye iye ọ̀nà nànà. I know I tell you where you want you ní ojú ẹlẹ́gba dẹnu my story. make baba sing story song for us e don tey wey he talk about trenches. na love he dey sing na. no no be about love baba don make baba remember trenches. us make he remember when he dey come from. i dey very sure say he go remember. you wan make baba fall dem hate am ni dem no love whiskey. see where you dey now. confam. dem hmm. dem no love burna boy see where you dey now. confam. bana ti lọ o. o ti lọ gan portable see wetin i wan ask you. ni make dem see dem no gree this nigeria na we dey kill ourselves then I will be giant of Africa. Mm. Hmm. <laughs> ah, eh, giant more. Love, ah, love. giant more. Ah, giant more. Nobody look at me. A giant, we no love each other. Ni. Mm. You dey progress. Your brother no make you progress. Portable, hmm. talking mm. about that love. And now I want to ask you this question. You talk about Don Jazzy and how they help people. Me will talk about you. Bolisco. Mm. I don't know whether you wan hear their name. Oh, Bolisco, yeah, Mani Money, yeah. wey write petition. Those are, those are my boys. That yes. No, no, these are people wey be say even them dem no deny say yep. you you help them. Okay, okay, Mayor, wait. If you had hundred people, na only let's say five people go. Come even God they do for people. come. Yeah, mm -hmm. Bros, as I do, I don't go. nothing go concern me anything mm. god send me to you mm. see me at the place. anybody will go help me make him make body dey scratch am make head dey knack make make the tummy dey mm. turn am but except you see me before if you no see me you no go rest you no go rest oh. mm. until you do me that thing o oh. yes, oh. wetin god say make you do me to bá ti bisa na rẹ ya. I like the way you take answer this question. It is very clear. Say God put us for this world for to help. For, to help. To help. And if you help, nothing can. Then those boys, I don't promise them. It's just like this young do. Young do. Young dude. Your artist, you uh, give a moto. Wait, you give a moto. Wait, I want to tell you a story. Young dude, Bolisco, they day with me. Let's say I don't they see them for street, for studio where they that way me I go work out from let's say like from Oshodi, that emotion. I'm a gun molo, I'm a gun marua, I understand. I'm a gun moto. I dey go Songo because we na Nigeria we dey stay. Omorolawa. Okay, now I'm a, I go waka from Agege enter ijusaga enter agbado reach sango. with leg. yes i dey go studio na there i dey jam these boys if i come reach there small small money wey dey my hand i go give them i go help them i go come tell them say make una no worry i go na me go sponsor una na me go help una but make una pray for me make god help me first. Oh. Mm. Mm. so as god come help me i don dey na so one one day i just see police school on road i come ah see ah police school my boy i come comot money like just say thirty k I can't give am, e say ah! Boss I don't need the money. Dem wan kill am o, no be fans too go dey rush am, dem no dey I say ah dis one na my boy I can't hold on. He say I want dey follow you go. Na I say ah! He get sense. E no collect the money. Hmm. E be say na reality e want. I can't carry on. to I say me dem put am for my motor. But wey we don't see don tey. I don't know im mother, I don't know im father. I help him. I say I can't help him. I can't. the deal I I dey package all of them. Na Young Do come along. I just see Young Do for studio that day. I say, who is this? I don't see this. Yeah, and everybody will say, ọ̀gá mi. I say, I'm a man, me. a man. And I say, ah, oh, man, about you don't know this boy for studio before. Ah, ah. When I saw him, I go talk, say, eh, go meet my guy, for your guy from the I say, no, no, I'm again. Cry now. Mm. Talk, say, you know, I mean, they, they, they never help you finish. they bring help. You they bring person when need help. You, you still need help. They, they follow your body, still want, you know, Now I can't see how this boy I know am now I call am say oya you today. so I can't package them. room wey I put them? I dey collect lolo for them. I they do everything every as I they package am I But this go come to them. me say boss no say na me and you They dey one on one now I can't they join me with boys ah that one no good. dey they join me with their money. Money will just come. Mm-mm. Then na my manager lick me up with money. that one I just see say um, oh, then T dollar T dollar that dancer. Yeah. Nine, dad, give me that Range Rover. Hmm. They pay 1.5 million for sure. Now I go there, now they dash me. Wow. So that day, T-Dollar cry, say, they follow me go. Say, na dancer, say, in one blow. T-Dollar, what like? Yes, na him. Ah, I more like me, I can't, you know, say, in fact, me, I can't adopt T-Dollar. All of them, they gather DNA. I buy the buy club, buy everything for them. The father go give me money. Now me, the father, they give me. The father go preserve, the father, they give me money oh, you no understand? You give me five million, four million. um me I con dey imagine say person wey give me money like that, the father dey the son dey under me I con dey show the boy love. love. But na the man just love me. Only God send am to me. Mm. Then no look back again. Mm. So now the boy just say he wan dey stay with me. Mm. That's all. So many many people people people wey I don hey now the father help me I help am. Mm. See where he dey now. Mm. Mm. Mm so some of those people when they think say dem even they chook you for body dem no know say na their. Uh, eh, ten eh, people wey dey mm, my body alhamdulilayi five blow. Mm, mm, grace. Mm, mm. but we won't talk about even awards. ten blow sef some ah. five five na disgrace award blow by disgrace some blow by five five blow by disgrace award. five blow by grace. <laughs> yeah. five blow by so even them gone. They go blow. dey blow. because i'm a i'm a, I'm a glowing <laughs> newborn fella I mean, the newborn fella, person where they want see new children, newborn children, they want see and no picnic. they know me. They sing children your song. Children whenever they online, we no get phone. Then they sing your song. Then they sing my song. Uh uh. Mm, the video there now evidence. They never get no no be one person. There plenty. No be so na glory na God did. Make una dey call him name. Portable mm. Um, more talk about awards. Alhamdulillah, we dey thank God. More talk about awards. If they no give me award, I go use money buy award. <laughs> wait wait first wait. i dey para catalyst wey dey in me go give me money wait. i go use am later later i go use money dey buy people wey no give me award today tomorrow dem go call me say ah baba wan give you award there tewo. oya oh, portable Atumate. portable wait before we talk about hey, eh, no boss forget o. Oh. Mm. if dem rena you no rena yourself. Hmm. Hmm. Mm, dem wan mash me. <laughs> Who blow reach me you wan give person street street award anything belong anything street belongs to me. Mm. but that year when goyame goyame no boss? the time when goyame no sing that song. shey na goyame dey talk about na those people dey cause problem shey me and goya uh, get problem no be dem cause problem dey give my award to person wey dem no know iyalata no know am yelewa rich man no know am no no many people know am no be na that song wey dey give award no be country song go hear the lyrics. Mm -hmm no be even song wey they praise no be praise god no now no be praise song eh now no be cutty song ah. make dem no whine us o they don't the industry see industry get cancers mm. industry get cancers if you no be their cancers they go comot you you guys be their cancers. so click the inside yeah, industry. so me self, i wan i define find cancers. Mm. you go but find your own cancers. but na real cancers and they fight you now. Eh, i get my cancers i still dey find cancers real cancers no be fake life people. <laughs> reality cancers. see see you know eh, reality cancers <laughs> destiny has no competition. Period. Hmm. Destiny has no competition. <laughs> Hmm. yes, now. Now, they don't, I hear say they won't give um, my award. They nominate Sheyi, tell me they give my award to Sheyi. I bet Sheyi will be say, me, why I did trenches that time. You know, since where Sheyi they them that time, where they, they where you know, agree, it mean where I just they come. Now me just they come. Mm. What Sheyi beg me, make her come, as I blow, Sheyi come beg me, make her come shine, come perform for a show. As me, I can't, I, you know, I no collect Shingbakan. I pay hundred k Mm. They wound hmm. me. They wound me for his show. They you know, they come over my this, you know, say shine Boys. Oh yeah, mm. I pay hundred k I no ask am anything. Na, na my manager, I power for say see show where he carry me come. Oh yeah, me I want do my show for uh, Shrine. Lucky he the guy. Mm. The guy, eh, nah. He say he no come. He no reply himself. Mm. He no reply your message. Fuck your glory. We where you don't beg my glory before. Fuck mm. your glory. You don't hmm. beg my glory before. But I no use you, guy. Cause you better gani no bros. But portable say something. So you where you don't beg me before. So now wetin dey cause quarrel between yes, you and Sheyi? Yes, one on one. Now wetin dey cause quarrel with that? One on one, bros. I come your show. Why you don't come my show? Then my show. I cast. feel. Yeah, now now me they want see. Thank God say no come. So which means you and you and Sheyi vibes go fit ever settle quarrel. Uh-huh. You know what I'm saying? Nothing concern me. My younger brother. Nothing concern me with anybody. I no fight with anybody. Music is business. Even we gas to fight chef, If na go, they go carry my word give, I go fight am. Ah. I go use my talent fight him. I don't dey drop somethings wey I hear See they won't give my word give Seyi. street i don't dey drop street street jams ha fuji tone I want tí ó da n mm. fẹ́ wò àwọn wa kó lẹ̀ báyìí àwọn to tí ó no be to dey use farmer me i'm a fisherman mm. i'm a fisherman <laughs> i'm not a farmer farmer musician, Sade. fisherman musician. so portable you believe say streaming farm. dey dey say say those people dey really dey. person dey number one now after one week e reach one hundred and seventy-four. <laughs> bros you you you dey number one na you dey top shirt number two why you come your son come go one hundred and seventy-four abi sixty why na say you dey far you dey. You don't, you know, see money pay again. <laughs> now the power you look at, uh, But as I did like this, that time way I did trenches. Why I want I did every. All DJs go tell me go meet Naija loaded. I say ah Naija loaded. Mm-hmm. And then they promote trench. Ah Oga. Now I go meet Naija loaded. Now they say me I bring money. Now I say me say me I get half and now I never buy. I, never buy trouser for myself. Where the dey hustle? Where I go see that kind of money? Now I hustle. I hustle. Naija loaded later post me. Oh free of charge. all the blogger now eh, all the bloggers will post me Now dem teach me work. Hmm. they go post my bad news they go post my good news Now me i can't imagine say eh, eh, before you post me i post myself. post myself i come turn my i come turn myself to blogger. blogger. Mm. i'm a blogger oh. <laughs> i go post you go blow hmm. you wan promote. Hmm. na, so but possible. nothing wey i know babalawo i dey promote babalawo i dey promote pastor i dey promote afa nothing wey they e do e which work they e do me mm. i be family man family man farmer ni i promote your family eh, mo talk about family eh, eh, eh. mama oh, ze mama ze na person wey be say you no dey hide am mm-hmm. you understand you dey show her everybody see her. you know why i dey show her because she's you to me ni. Impossible. Eh, If she dey do like this, I don't go. But as like mama say real to you. Say women. Say why, women. Why why why other say other women? Oya make I go. Oh, Oya wait wait. I know say una go ask this question. Mm-hmm. But God say men alone we. Wait, calm, calm, calm. you are a woman. Don't, mm-hmm. don't, don't enter me. I will enter you. Let me. Hey, hey, come enter you. Hey. enter you. <laughs> now because I want to go with the Quran. I'm a eh, eh, Muslim. Eh, okay, okay, okay. I'm a Muslim. If you no fit do if you no fit take care of one woman, uh-huh. no marry two woman. Mm-hmm. Yes. You know what I'm saying? One man, one man for all woman, mm. all woman for one man. Mm. Now, me where I marry, that baby una dey see wey dey my house, no be she be first. Na mm, na daughter she be. as uh, my girlfriend my wife they they disappoint na going come marry so that pe daughter lo too da àwọn daughter náà ah dáàdì ti ń pa daughter o kí ọmọdé ń tọ́ so that girl that time for lolo wey me i dey wey i dey hustle she go she go send me money. Chai. She go send me, I go say thank you. You go say no, I'm building my tomorrow. I say, ah. Hey, ah. investment. Ah. <laughs> now, you go see. No, now I come carry the girl John body. I first break her phone. I tell the girl, say the phone don't lost. I cut SIM card. You know, say if you want get woman, you go cut her contact and yeah, come the daughter am. I get wife who disappoint me. I get so now the girl believe in me. That time when they say I'm mad, now only she talks say you know mad. Mm. And you know she believe in me. now woman i dey check my wife phone every day you gats dey check your wife phone every day o no only say the one knack am because me they no use your wife kill you sef then na some people dey wey be say dem wan na woman dey be dem wan enter me i no agree. i no dem go enter my wife go dey chat them. come be adviser You get one story wey hundred adviser only one helper dem they call my <laughs> woman strong woman who make her strong Okay, but if I not take care of my <laughs> woman, I go see him like that. Which one of them? If I not take care of my woman, if I not dey responsible, which one of them? Which one of them? How many wives do you have? Eh, eh, which one of them? You I'm lost. How many wives do you ah. have? My woman, my girlfriend, my daughter. I'm a king. I'm a king. I know fit tell you. I know fit tell you how many wives I get. Is it the actress? Even fella, you know they don't know wife wey fella get. As you talk say I'm a king. The actress. As you say you're a king. You get one story where I say I don't want to talk about them, but. I'm a king. You dey see one queen for uh, palace. Talking about queen for palace. plenty queen na but na one you go get one go day. wey say number one. I need me to talk this After number one and number two, number three, but when number one dey. But are you treating them equally? Are you treating them equally? Melo yes, so, but Melo alone way, but, God said I treat them equally. But don't do competition with my wife. so that one ah, wife my first wife my no that beraji she suffer a lot with me any girl wey come get belle be a married. later join her May they not do competition with Even her. Even the actress. Wow. You know why mm. I, I go say may they mm. no do mm. competition mm. with her. Mm. Now me see they give them money where they use they, they use they do competition with her. But may they remember I say she did with me. I don't build her. Oh. She don't strong go. Oh. Mm. I love that. And eh, now yes now my woman and my woman no but now if eh, woman if give me money I go use that and feed my woman. Okay. Mm. mm. Yeah. Mm. Okay. Woman na money like woman that. na ego. I go collect money from woman. <laughs> I go pay Látàrí where I never get money, I, I did a lot with you, man. I go say, I bet I G, um, I born, no money, no anything, I know where you know. Girl, we deal with me. I say, ah, I love your woman. Because I love my woman, person they give me money. Hey, wait. a oh, Mama, you know what I I'm saying? there with you now, your woman. Now they do something, you go come tell you say, oh, I, you love your woman. You go come give you money, you go come give your woman. Yeah, no, because she, she see me say, I carry my woman for head, didn't and <laughs> she still there with you there. Hey, now all man for all man. You, like come, you, know. you know understand? You know, no say woman they fall for man because of say you dey take care of woman. Yes. Mm. Ah. You are my right. gender oh they don't right. fall. No, no, no, Some no, people no. wan kill me <laughs> because of that they take care of my wife. See, see, see, see, oh, yeah, see, ma, see, make I come tell you one day now. I tell my wife say abi you no see a yellow you know say we got a yellow before Now only you come the yellow. Ah, my woman, where did you come? Mo, <laughs> you know say now you be first wife. I still get many many wife wey dey. She agree because I dey responsible. I come say come I wan dey use cream me to make I yellow. E say ah no yellow now Where you know you black sef dem wan kill you. <laughs> so if you can't go yellow they will collect you. I him akuku dey like that. alaafin of oyo wife alaafin wey die Then say you say you sleep with her. say mm, now your girlfriend say she get picking for you. you know no be alaafin get the picking. <laughs> and I she born for laughing now. They say I'm a real human being. Me, Obabalon Bobo. I know say they go sure. talk. I know say they go say. But on a day, get something. On a day date, is there something on the pipeline? She's my fans from day one. Fan, you know, like, fan get me, they get meaning. Then later, fans and fans. Uh-huh. Eh, eh, eh. later, yeah, say king don't die. After king, na king. Okay, period. If you say king never hmm. die, you no go see me with him. Hmm. I know they follow person wife. Hmm. And now that's why they know they follow my wife as i get money i i i go for. if i see you do you get show me as one king come out, another king eh, enter so that's the case no go marry you go marry na ah, ah, so mm-hmm. normal normal ó ti lọ ọba balógun gbogbo ó ti lọ so forget nothing una want talk ọba balógun gbogbo one man for all woman all woman for one man don't you think you no go shop knuckle no don't you think that <laughs> see oh yeah, wait wait i hustle for myself i'm responsible for myself that hey oh yeah. Not be only my first wife i love you love Sammy Colley? I go, uh, yes, I love all of them. Hey. You eh. know why I love all of them? Any woman fine. will give me peace, I go love her. Mm, that's fine then. My wife wey dey house, she no gree give me peace. That time I blow, na make me marry people. Hey. Uh, hey, where are you? Where are you? People yeah. won't like me. And eh. then they advise her, wait, wait, before now you your husband. Wait, they, oh, she ask you who are you? Those wey wan like you, call the advisor. No, you know that she say where are you? Go the go eh. jealousy. I say, ah, come, people with the na informal there be for they won't knack me they won't push you go me i come dey responsible you know say woman wey you wan marry you no go leave am hmm. even you spoil your woman face you go still call am say come na me nowhere where you dey go we gather dey so i i i'm real to the girl that's why the girl real to me come the girl dey my house i don marry you plenty o oh. how many wives i got six six boys now wow six boys na i get now i dey power oga me you know where i see dey go Appreciate. but i go dey responsible Baba, how many children you wan get you don hear one day we want girl call say i give am belle i no collect i no they do hookup i me i know they do couple. Oh. Uh-huh. Even so, that actress, that even that uh-huh. actress, uh, which actress? Ah, yes, if my I go go back my wife. If my wife see me no verse, yo, yo, they, I beg no verse. I be no verse, jare. Ó the law? My wife love me. She don't want to lose me. But you get time for am too, right? Yeah. Mm-hmm. I they come from my web, wife. Now, they... house I dey come from now. Now there they can't wake me. Ah, okay. You don't understand? I'm a responsible man. you when you say you don't the way you, you go out, They're gonna knock your wife. Oh. <laughs> Now neighbor gonna oh. knock your wife. Oh. Me, èmi lọkùnrin mẹ́ta, ọkùnrin gàgà gógó, hmm. owó lobìnrin mọ̀ o. Èmi lọkùnrin mẹ́ta, ọkọ ìyàwó mi mo ń ṣojúṣe nínú ilé mi ò déédéé ajé mi ò gbọdọ̀ ẹ̀yìn náà sọ mi jẹ́ ni you know nasa woman offend woman if you offend woman offend wey you wan offend woman you no be say kia na she be just see me with another say the day wey the cut my dis thing dey there forget jare oya take money what do you want baby i buy you car I'll buy you this thing what oh, do you so want you forgive me woman dey easily forgive jare day wey dem go the African court you dey when dem do circumcision ṣe me? mẹ́rin. ẹ àbí ìgbàgbọ́ lóhùn ní sí mi yóò wọ́n ní wọ́n ní yá mi wọ́n ní. if i don dey take care of you but make i some girls dey o oh, for industry even me i don jam dem well well dem hmm. go dey four rich men together. Oh, together eh. you wan get wey dey date four rich men together me as i dey like this i be agbawo you gone dey date fọ́ awo <laughs> ó máa fọ́ <laughs> ó máa fọ́ so date one person if you no do again go and meet another person no dey double date. but you dey plan wedding you see you dey plan wedding you see the double date no be man abi woman dey plan wedding still dey double date. but you you are in a multiple relationship you are not the person that is supposed to they give this advice. they don talk say i no give them food money before. Hmm. any girl wey born for me why i pursue i go pursue am because you know why i pursue am dey cheat they me you why eh. they say they going and coming why you still they do mm. going and coming. kọ́tẹ́bù <laughs> eh. eh. why they best? Bestie, oh, bestie, bestie, go knack so which means i dey bestie? my bẹ́ẹ̀sì má oh you even get bestie apart if you don marry no <laughs> uh, daughter day. Uh-huh. daughter. bestie dey <laughs> uh-huh. girlfriend day. Uh-huh. wife dey. Mm-hmm. baby mama nko. no no, no. there na you and hmm? hmm? the new one where they come now. you no understand na you you wey dey come you wan come marry me abi na eh i marry who marry me na <laughs> i love who love me <laughs> oya mo dey see your character mm. na character be the koko mo dey see all of them dem say dem love me everybody dey come say love me love me love me love me love me dem god say love who love you abi bawo na mm. make hmm. me dey love them. o oh. mm. dam ti gapu je you know saying? if i lo fa ah. you know what I'm saying? if i lo fa ah, ja hmm. you oya come. at what point will you stop stop. <laughs> yes, why you dey vex na your na your wife oh yeah make i no come tell you make i no no no na god. fela you make solomon no get one thousand. fela you make it. he don show show show he don marry twenty. i'm a king. agbawo. ah. ọba ni mi ọba dẹ̀ ba lóhun uh, gbogbo you know you know see where my wife dey say if my she alasan na king house my every my wife i dey wire her money my my, my wife still dey borrow me money alhamdulilayi. Oh. <laughs> Eh, na They know they suffer o so any girl wey lawyer i go join them. Mm. <laughs> welcome to the park. ìyẹn ti lọ <laughs> so hmm. Portable wait mo talk this matter because. the truth be say when we talk about the streets and king of the streets, we know say some people dey they don't tey then get am wait i won't talk about you two. we we get young emerging kings you now you day. sheyi vibes day. the truth be say two of now wait baba wait two of una na people wey be say una eh. get plenty love fans. akoi fans. million million mm-hmm. shey you no think say one day one day bonus. no uh, you be elder brother now mm-hmm. but wait shey baba wait eh, eh, portable shey you no be call he come say aburo mi wa joko si by. this thing when me and you they do if he, if he reach one point our fans dem. did i tell you say they dey fight sheyi ni i give sheyi blow no you, but you talk to anywhere when you see am e get one video wey you do wey you say. i say the day when we go meet we go beat him. no na but now what are they? you know why we go beat him? violence. Hmm. me i'm a real human being. period online ló wà lè sọkọ tó ń wọ ẹjọ tá a bá pàdé but wait before he reach that. you know why that day that day i don't know when he dey for sedum he don set say me. They knock me me wey be say i be man of people. Mm. me wey be say i don't spray money They say give them 500 naira, only 500 naira note. You, superstar. I spray almost 500k. Mm. How they go, they beat me. Where they go? So Shay Vibe send people make them come beat you. That's what they do. Ask my daughter they do for this thing. Come, hey, eh, even with the fight, don't be more die now. Mm-hmm. Mm. Uh-uh. No man, no man, not, uh, did I fight you? Mm. And eh, now, uh, nothing concern me now. No, no man, no man, you go use my, the fans going to me, say, ah, this guy use my song, do to to my um, my car do song so yeah, I can't say no normal that one dey I see the song da, dance to the song you can't do online go dey talk say anywhere to bá ti mú dey do show you go do that time wey say the time wey you go do dey dey hot we no see you your face no show mm. you know dey you go do wey you go do show wey you no dey stay there wey be say the day wey you go there you go dawo because of the show wey you wan do ni no be say you pass there you dawo me anywhere i pass i go dawo can you dawo reach me period. you can dawo rachel. so but portable ṣe àwọn àgbájọ. anybody wey don pass you The fit dey use and fake cause o oh. we not real. So ṣe say ṣe you go talk say e blow reach me. ṣèyí hmm. tó ti struggle ti pẹ́ tí mo kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́. Hmm. okay but. ṣèyí don dey tey wey you don't dey struggle now you know understand. but portable me if you don't tey wey i don't dey struggle but for the game i hot pass am But but portable ṣe ṣe person never you know what? you know say i no dey copy anybody. you your style hmm, dey unique. your style dey yeah. oya oh, person wey person Say seyi dey copy àṣàkẹ́ mr money wọ́n máa ń pè mí lọ́mọ láìlọ́mí wọ́n fọ́ fún mi pẹ̀sí wey you dey copy àwọn tó ń fọ́ fún wọn fọ́ fún mi ẹ̀gbọ́n don talk am àṣàkẹ́ so that ṣèyí that ṣèyí if dem comot vibe na only ṣèyí remain no vibe because na maybe no portable no street vibe ah as we dey like this you know where they go hear us cinema this is second big brother africa kí ló ń pè. Mm, <laughs> period <laughs> this is africa i never come here before as i don come ẹ mọ̀ pé ìgbòye pẹpẹ confirm, confirm. so forget i no fight with anybody come me i no fight um, ṣèyí um, say whether i wan beat am o i wan mm. use my talent to fire am ni. Mm. If you know say you get talent, oh, okay, drop it. Why you mean saying okay, I, I get it ah, now. Okay, get so it. na career dey fight. So no, why dem go give am my award? Dem say that they mad ṣé gan ṣe yín ni ok now oh, oh, gbọ́n you know you know music. no boy èèyàn mú èèyàn ok èèyàn only one person song e get one um, one muslim song you go carry only one that person take song you carry you use am sing one song. but we're talking about the award the time wey dem nominate you the first time. o le àwọn boys yẹn. o ṣe video o sọ pé you do video. say hmm. if dem carry your award give other person. you know why i talk am why you talk am. because i don see who tell me say they go do me like that they wan use me do promotion ni sáwọn tó blow mọ. Mm-hmm. any why be say anytime wey una see person wey dey wey just blow fast fast una go nominate am while people wey dey hustle una no nominate dem àwọn hmm. kan just suffer am bẹẹ that time wey um, those people nominate That's me fact, no be my time fact, no be my time fact, fact, fact, no be my time. as dem see say na me dey blow fast fast dem wan use fact. me promote Yeah, uh, this thing. fact fact 100. now is my time. Hmm every time na my time every year na my year no be say this year is my year every year na my year. you yeah, are the man of the year. Hmm. you know na dem be man of the year na me every year is my year. <laughs> bro man of the year if this year go you are gone. you remember last year you remember third year mm. this year And coming here, we see deal. <laughs> We dey where we dey like every day then deal. But but you know that way every know, day they but, day, but, but when but when Hip TV it, eh, Sorry, uh, when Hip TV nominate you, um, they nominate you because you were very TV. popular that time. Remember TV, they where they come from. Mm. If TV wey come trenches carry their longi motor come trenches, they come give me letter. Mm. That video wey I do na promotion I do for them. Mm. Make people view wey my fans fit vote me. Mm. Na cruise nínú ayé you know jam ọmọ ta you know jam street boy lógo àbọ̀gbẹ́ pa yàrá ya bóyá wèé ló ṣẹlẹ̀ fún àlónà. ọgbà kí ló tó nǹkan ọgbà ń fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹni ìgò kọ́lẹ́tà na para na street street enter me i enter street. Hmm. and now na the problem be that that's the problem i get they dey call street na we be street amenue and now so street enter me i enter street i imagine say ah i come imagine say they don do olamide like that o oh, baba say yàrá yàrá abẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Just make I go do like Badu. go do video. Hello, yara yan. Big Badu is them blow. They later come give Badu award. They see they give Badu, but they, Badu they come out your name for the mm. thing. <laughs> they they come out my name. I know they collect you. <laughs> well, first mm, fact. Mm, mm. Person give that award, the collection reach me. Person wey be say dey give Gboyamenu Abikina Gboruko Eno, dey dey we jam for airport people dey run follow me dem no know am Mm. Hmm. Fuck your award. If you die, your award go dey there. Mm. Me, we are making this money. We no be farmer. You know that I mean, I'm not a farmer. You're a fisherman. I'm yeah, a fisherman. we, we, this <laughs> money, dey, we, we dey use money promote. we dey use money do music. Bogoya Mena na still good artist now. Okay. I like his oh, voice. Oh, I like his voice. Ṣé yẹn ni o fẹ́ jẹ ní Guinea? Ìyẹn lè, make kan fẹ́ lásán, make kan sing a cappella for us. One hour. Oh, am I Ben? so what, portable, <laughs> portable. May I talk about some of your lyrics? Oh, no, yeah, some of the songs where you sing. Okay. You they sing okay, some like, for example, you address one issue when we the face for this country okay. where we say some people Then go they do eye service but really and truly dem not really they worship god that way we talk pastor no one go heaven ah you no one go heaven Apostle know apostoli must to hear the wait at the come. na sing i go eh, sing i go no even you some some musicians cannot mind music as the dey like that. Eh? as this man dey mime song some musician now. na oh, um, that the package dem. portable i land with my question. for nigeria here. Yeah? yes na. Uh-uh. no be producer dey wear your voice. which musician for nigeria you go talk eh, say no sabi sing dem sabi no worry musicians dey wey sabi sing. abeg anybody mo dey do live band live hmm. band ló dájú báyìí. okay give me give me two names of musician. wey no eh, eh, fit sing. i kilo kan rú sẹ́tà báyìí mi ò nà àkọ́kọ́ ni go dey post me and dem go wan promote dem. Mm. Mm. we wan promote dem. Hmm me first. <laughs> Oh, I want to I want talk something. Some of your songs don't address problems we dey face for society. No, the pastor no wan go heaven mm. again you. Comot your eye for church money. Mm-hmm. Na pastor get am. Members donated bulletproof car for the pastor <laughs> and the same pastor got attacked by who? bound no gunman. Hmm. Security where they got pastor, oh, them no get bulletproof car. Mm. Members where they follow pastor, oh, them no get bulletproof car. Mm. Only pastor and family, them they use bulletproof car. Pastor no one go heaven, bulletproof car save the pastor, not the miracle. Mm. Mm, na bulletproof car save the pastor. So you to Bible level car for yourself. Mm, real life. yeah, no. Real life. So this song where you don't sing if now. God they save you, save yourself. This song where you don't sing so, now. pastor love himself. Uh, eh, Omola Lomi, this song where you don't sing now na reality. Why they don't give that song a word? That that matter no happen in real life. Yeah. And yo yo yo now they give a word. Oh yeah, wait, wait. wait. No best no best. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, portable. You don't sing that song some and you na person wey be say for this nigeria you do, i remember that video wey you do wey you complain well, say na reality we dey you dey see go exactly. you like kill me exactly. i go wake up again but portable some people some people don talk some people don talk say your reality say e no straight. No, that, say like for example carry me go prison mi ò gbaṣọ dem no so lọkọ mi ẹja wọn lọrọ mi àwọn tó prison náà. dem carry me go prison mi ò gbaṣọ ataman every other day. Oh, I like that one some people talk say your reality no straight today you go talk say make government do this make dem do this tomorrow you collect money okay. you come go mm. campaign come go dey dance dey talk say. na mm. mm. portable for everybody new? o. i'm for everybody i'm for nobody. for eh no i'm for everybody i'm for nobody mm i'm for myself see nínú ogun lògó wà nínú ariwo lògó wà. The lion don't fear to work alone. If they say, if you want use me do ritual, give me money, I go put my head. God, Pay oh. oh. I love Jesus. this money. You don't understand? This life where you come, if you don't make this money, if you reach heaven, they go ask you, say, why you not make them. Go to go back to fire. But no be, no be, you no go do bad thing to make them. Some people go make them. some people no go make them. Mm. You don't understand? Reality good. Anybody where they use reality, where they use legit money, now them they take. All those anonymous where they dey Hmm. anonymous wey buy car wey no fit stay there wey no fit drive am for street You buy house You no fit stay inside house my emma pablo hmm. you no understand ten people dey waka na one person dey blow na him be fi order pabola eh you know you know yes now. na <laughs> fi order pabola eh obula order obula order not to order uber i understand that's it i mean sha you know this life go ifa far gan you say mo we dey talk am o lo far so dis life anyhow wey be god no go shame us. Mm. for upcoming artists because i no go lie give you eh, one make thing wey you dey advice. do one thing no before no before you give am no, no advice eh. advice advice still far advice wey me i wan give uh, any upcoming artist i be say fight for your own right. period this life na war war ni. e get one advice wey im give to uh, our guy osha shout out to osha by the way bankole shout out to you special shout out to bankole. bankole osha ba, uh, wey you give to im two children na gbawo. ah no that advice ó wọlé gan. na boss. ó wọlé gan now wetin be the thing wey make you and you dey carry artists you know yeah, upcoming artists. A... Yeah, yeah, if prayer become a habit, yeah, success, success become, become a lifestyle. A lifestyle. Oh, you mm. jabo no ni. They say no go school, but I full fence. Mm. If prayer become a habit, success, success become a lifestyle. A lifestyle. Accept your past without regret. Mm. Handle your present with confidence. Mm. And, go out and make it happen don't mm. wait. Mm. wetin be the thing wey make you wey dey give you the ginger because kamakporo let's not lie. na god dey ginger me because god people. bless me bros if i come this life again e go tey before i die yo, one hundred and plus in o. ah gbọ́ mi gbọ́ mi ná. say if i come come again i go see doctor god plenty, go creep me as he creep me again. plenty people no dey like dey help artist wetin make you. ẹ eh, na why dey go help artist. ma dey help. Mm. some people sef you know why come some people go help who you help sef go spoil your face <laughs> that's why they no dey help again. Mm. even wizkid wey baba ńlá wey we talk say baba no they help churches mm. again no they hmm, mm. sing with us again our shakushaku hmm. shakushaku They look be baba Now, bí baba don't help They don't spoil baba they face too but still they help the more you help the more you grow. Mm. Mm. Mm. It's a, make it a lifestyle. lifestyle. Mm. me as i dey like this i'm a helper i dey beg god say god i dey beg you e go be like say na pounds come high now one one billion pounds make you land gbeh e no go hard me now to help people. Yeah. because your hand dey open, open and your heart dey open. E, even this life if no be say na you know say ritual money is real. of course. you go do mm. sahara you go bury here ma bury here na ritual. Mm. you gats do ritual mm. i'm a ritualist. Mm. You know, because mo bury me, borí mi, mo máa me. I dey do sadaka na ritual. Oh, okay. uh So I'm okay, a ritualist. so all those, if they want Ategun money, if they want bring am, person where they bring Ategun money for, say you go dey spray money like that, people no go die. Mm. I dey spray money, people they Do well. Even girls who gone dey meet like this, gone sef, some boys like this, yeah yahoo yahoo we dey knack girl get go dey sapani we we dey knack girl girl dey groany ah girl wey don snap picture with us we knack you no knack you only picture like this even fans na anonymous go dey look for you mm. no be olokada again anybody wey dey with us na high high level people. Mm. but why you think say people dey talk this thing like for example see that thing wey happen between you and mama esabod. that mama wan use me promote herself ni down you know understand woman think and do and undo you say person wey be say me ati different things. say me a power for the woman say oh, ọgbẹni the woman na the woman kan talk say ṣé mo sọ pé ayé Me ò bàjẹ́ Him die. Me to ti bàjẹ́ say ah, okay you don know say your life spoil saturday say dey <laughs> eh, safe person wey in life Don't spoil Don't spoil But tomorrow, my give am peace, I eh, see you later." Eh, that one no be human being again so portable eh, we don't talk if plenty if you yourself you know eh, me and you dey fight now me you can't see me come say you know waiting the man the woman come talk We make me leave the woman the woman say waiting. When I say i want use am cash, uh, this thing eh no be glory na girl say e be glory Now im e make me the insult am uh, that ah. woman wey dey far like that wey come dey insult me while i dey trenches mm. alhamdulilah. Mm. Mm-hmm. that God say you see I can't pray God God give me money We do the they call See I do ritual during hmm. hmm. Shua. Hmm. I see they beg this money, never come home. Oh. But the one way they come, now Lubarika, I see they spend though. I they spend Lubarika. They say the money where they beg God now may come go no say ha màá dáwó láti Lẹ́kì Santorini. Santorini lọ́dọ̀ àwọn Mr Fakao amẹ́lò fàájà. aláwa jáyé. ẹ ẹ understand yes na if you no enjoy your life you no come this life you no go come this life again you no go God God go imagine say I I call you. first time tí mo fún ẹ. mo I call you say oya oh, I create you come this life wetin I say make you do you no gree do am una oh, okay now me and you dey alive you get wetin God send me say me I come do now I don dey heavy this man as i dey heavy this man i no go remember wetin god say make i do again na your way i come dey go you don think about yourself you are thinking about me you dey even disrespect god wey give you the thing na you follow your way don follow my way some people dey go say oya now dey come make i help them you come make i help you we dey lolo me wey i collect three lolo house don full up na lolo jare ṣe lọjì lọjì lọjì lọjì lọjì lọjì service na part of i dey i dey eh. responsible i i dey capable na im make me go let am you wey you still dey you still need help dem don dey tell you say me nothing sure me. Mm. Mm. Mm. person wey i dey help wey be say na me post you na me dey tag you wey people see you now if you now you wan help me you wan give me show you come back ah this person person i wan see zazu ah zazu oya oh yeah, Mo go your first go lodge ah zazu busy zazu ah you dey you dey para well well una dey una go here go help una follow am talk middleman you wey be say na artist you be why i dey help one con dey stress people wey need help. dem mm-hmm. go collect middleman money for there you know say wake mo gbe ẹ débẹ even dem go don tell that one the amount wey you go pay sef before you you yeah. reach there say if your own side person wey be say na me dey post am dem come give me work hmm. your boy o oh, your boy o oh, wey you dey help dem come bring business you can't give you a letter. As you can see the in page, you can't as I say, Baba, I don't send the other. May give me my own passe. Which passe I won't give you? my money, I use build you. <laughs> People talk say why they know they call you come for tours again most times outside Nigeria because of pay. Um, Who tell you? <laughs> Tọ́ọ̀sì. Somebody tell me. Àwọn ṣé mi wá ìdán ṣọ Amẹ́ríkà wá You kò mo ti jẹ́ gbèsè go. You kó iṣẹ́ iṣẹ́ àwọn èèyàn You don't want wọn ìdáwọn ọ̀dẹ́ apart. Canada ó wà nílẹ̀ european mo tún tuntun tẹ̀ ee eh, ṣẹ̀ǹgẹ̀ wọ́n tún ti lu ṣẹ̀ǹgẹ̀ mi o ẹgbẹ̀ mi o ṣẹ̀ǹgẹ̀ mi dey there dey play wọ́n tún ti lu ṣẹ̀ǹgẹ̀ mi dem dey dey na one country dey go the time wey dey me i go i go twenty two countries ṣẹ̀ǹgẹ̀ visa ó pé i carry mm. plane i carry train, i enter plane two times in a day mm. Mm, we dey get stop over And now, uh, you don't travel before. You know anything that they got stuff over. Uh, <laughs> no, no, no. so that's why that people they talk, you know, you know, you know straight. Me wey be say mo lọ mo bọ mo bọ mo jẹ there they don money where they shop now na tall money. Mm. I don't already pay But na me give date say ah I'm a Nigeria sweet They Dem wan pursue me go there make they come they trend another artist. I no go comot for this Nigeria. Eh, na so dem dey do if any artist blow dem go use package kill am dem say tọ dem wan use tọ kill me mi ò ní ṣe tọ ọdún kan tọ thirty days ti tó. ọdún mm. kan they dem so dem go pursue comot for street dem wan pursue me only even now wey i dey go thirty days wey i wan use na show. Hmm. Back if that thirty back thirty days no complete twenty five go complete now which country you dey go for the thirty days. Uh, you dey whine no be european you know how many countries wey free ah european ni schengen ni mo tún lu wọn tún lu ni schengen visa some people are here for there if they some people our superstar for here they dey knack them come come back You know where i go I no go call him. Where I go, some people they no agree go there. They deny them. They deny them. Anyway, want to say special thank you to Zazu, mm, Portable Baby, Doctor Z, mm, Father of all nations. And eh, let me put don't just see me, Baba the year. If Baba don't put hand, what's and, and special Big something wey don jazzy. dey help people if god help you help yourself. special Maybe something wey don jazzy talk about portable one. una know no for those of una wey be say watch mm -hmm. that portable that that don jazzy episode don jazzy talk say in when he sit down with when he sits down with um, um, uh, you uh, know why say, uh, say he dey tell them say all of you go and learn how to do promotion. Like before don jazzy talk that thing you get wetin don jazzy post one day don jazzy just post for instagram say you get how you right time. he say no be say i no dey see you we dey see you but continue wetin you dey do hmm. we dey see you continue na me dey follow talk forget say we no repost you we dey see you some people dey wey be say dem dey under my page hmm. sometimes like this maybe i dey two million like this sometimes my reach thirty days reach you e fit reach um, five million sometimes sometimes e go come down sometimes mm. go hmm. rise sometimes go so some people they, no follow you they dey see yes, dey see everything. Yes. People always watching. Hey now, no be fans mm-hmm. Jesus. Hey now, no be fans plant kill Jesus. Oh, last, Jesus no gree collect money. If Jesus, oh. they build them that time. they no go Greek kill am fast fast like oh, that. If you come in now, ah, I go bill you. I'm bro. Me wey be say my epa. Me where be say my epa call me where I come. Where I tell my epa. say oga mi okay. I tell o, say my way, my tell you. To bá ti you don't pace. If you pace me one million. Farije Fọyingate I don away five hundred k ah epa, ó máa tún tẹ five million mí ni. Mm. But you reach you helper gate. Even me, my helper will never give me money before self. I won't go, I won't come meet you, say me help me. For your gate, I go throw away money. You go love me. <laughs> I go again eh, if I ah, for industry now, woman na money. I go pack money, I go carry woman. I see there's woman. Yeah, this one, they're not my girlfriend, they're my friends. You like them? Yeah, They're eh, your daughters. yeah, <laughs> oh, you know, she said, now, woman, come be my manager. Hey, eh, now. Special shout out to Portable eh, Baby. Thank you. I bet, I bet, I bet, I want me to help me. Make una dey thank my manager. Our manager, me now. What, now, woman, no. What is your name? Woman, good. Mm. No, if woman manage, see, see, if me were there, my manager now woman. Hmm. Woman, get passion. Hmm. woman no go rip you finish woman hmm. go still think say hmm <laughs> but man why why why you dey feel like because you be woman you dey raise hand woman hmm. eh. woman woman no na woman go carry you reach there <laughs> they got us to do that let us to do our now they press woman now now they yeah. do yeah. yeah. now they say make them marry plenty woman ah, <laughs> yeah. okay now why i no go marry plenty woman woman sweet woman good na tell my mom no ni. special shout out to us our, headline sponsor for this season for <laughs> eh, correct eh, bet eh. shout out to correct bet we appreciate you thank you thank you to biza biza thank you to portable baby doctor Then I know my set. every artist on the zen nation. oga mi i know my set o sorry It's fine. before you call my zen nation boys. I I know my set. I'll be daddy you. If they no love me, but those artists, they no green now. They no future me if American artists drop verse or chorus, wọ́n ti jẹ gbèsè. Hmm. Mm. You no gree help Which artist you want make a drop voice for you for Nigeria? Ah, Nigeria. Not Apart Bros, you know, you know that's what I tell you. No love me. Me outside people love me, you go know. Now that time, now, now what they do for whiskey, now they won't do for me. They no gree, they no gree, they no love whiskey, whiskey japa. Now I go turn to hero now. One lay one ba. They, they, you know, since you, they no feel rich. Am na angelic dem no fit reach am because dem no love am dem no know where e dey come from dem wan make e jabo na so dem wan do me dem no love me people wey no love me i know dem we know each other mm. i know mm. people wey love me you no understand thank god people wey i wan dey with before wey i dey message wey dem no reply me thank god say na dem come dey my dm now verify mm. people blue blue blue na i come mm. imagine say ẹ gbà mí o na so people dey rip me na so me i no buy that fake instagram o no be dead body dey follow me o oh. no be family o oh. i no farm am o na real people you know be say you get two, two million followers you post only thirty k comment you know dey say the people don die on ọjọ́ online eh. ẹ ẹ pẹ báwọn ṣáàjì fóònù wọn gẹdẹ fún wọn lówó dátà náà ẹ jí wọn ẹ jí àwọn fáǹsì wọn jí àwọn fáǹsì yóò jí àwọn ó jí ẹ nà so me i got real fans Anyway, shout out to everyone on the show. Shout out to <laughs> Portable. Uh, I Okay, help me promote my boys. Oh yeah, what's your boys? Zen Nation. Uh-huh. I got plenty people. Oh, yeah, call all of them their name. Inside ten. Mm-hmm na the ones wey remain na yan i go call oya oh, call the ones wey remain emi call yongiru yongiru woridu woridu He's my artist artist femsi j killer dem is my artist abuga gabuga you no understand I got sexy she. sexy she. sexy she. You na female you no get girl get girl sexy shay na female na sexy she. she. Sexy I got pip ah, I got dem plenty ah sexy she. no then na you see now na you na dey kill woman for industry woman no come get career again i no know why you. Eh? Now we talk say woman, when they promote woman, talk say fine. May come in your bed. you can't talk with that? Mm. What kind one report? As una dey promote we men, mo mm. una dey promote woman too. Ẹ má máa gba apáta ń di wọn. Ẹ má gba apáta ń di àwọn woman yẹn ni God will bless him. God will bless him. Anybody wey watch this episode. Ẹ gba apáta ń di wọn kẹ́ tó promote wọn kí ló They no gree love woman. Love woman natural. Don't I want to knack woman before you promote woman. Don't worry. Abi bawo woman artist woman you want woman wan blow say go to my eh, bed. Eh, Kee eh. bed is your most studio in Ghana. You want first blow am. Ah? Na na you know see people na people wey wey want enter dem mama tiwa wey no gree Now na then they enter am. Hmm. Tiwa mami o ga ju o kala ju. now some people wọn máa ń fẹnu now I guess some guys who they go say that guy don't come. am o tó bá padà virgin lọ́mọ yẹn some people eh, now so they they use see like now person where they dey see where they they e, e use dem cash glory mm. you now you dey insult mama tiwa you never bokadi na insult you e dey insult me One ẹpa ninety advisor. adviser me gbà mí torí Ọlọ́run sí mi sí industry o ẹ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ oh, o. this episode ah, this episode portable the only we go, we go <laughs> wish you all the best. Ah, yep. the yes, when they come. hey baby, ẹ bá help me una help me beg um, mm, baba o. Hey, eh, we go beg You am. wíwé olamide bado make dey drop shakusaku. Yeah. Mm. Street. only I'm single. Hmm. Me baba carry us abayi e get some mm, ah e, baba man be gbé mi lọ́gbà yẹn tẹ́ kí n kọ́ adé baba baba ah mm, ọyàn ọmọ wóbe wóbe ọyàn ọmọ wóbe ya kí baba tún wa wé a máa wó a máa wóbe sẹ yes now you know say that azu, haka. Mm ìkà mm. okay that's so true. go dey imagine say make you do like tiri olamide olamide go spoil the whole industry bado make you do that style Badu. like tiri that big style then na their producer do am baba make you do Badu. bado abeg do am we see we see fields the other day me me and Badu. husband fields so hey, eh, olamide Badu. na boss ya oga ni am. anyway una bye bye thank you see you, you next time me. we love you. help yourself i will help who help me. <laughs> thank you very much portable.